ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha kaze mwese turasubiriye gutera akamo impunzi zataye izabo n'ibyabo kubera ibihuha n'amaremantanya ngo zitahuke zose kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka uwo ni perezida w'u Burundi petero nkurunziza mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kane ryerekeye uyu munsi igihugu cibuka intahe yo kwikukira ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimwo yerekeye igitero c'iterabwoba cabaye ku kibuga c'indege i istanbul muri turkiya reka dutangure kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na bagenzi bacu thomas kamirindi na rosine munezero mwaramutse neza bagenzi umwanya ni wanyu
waramutse neza nawe Ru- nawe oriyane rosine waramutse nawe naramutse thomas nawe waramutse watangira utubwira inkuru ikomeye ubu ngubu e, inkuru duhera ko n'inkuru yo mu burundi umushikiranganji wa ajejwe imigenderanire ya- n'ayandi makungu mu burundi ananyamitwe yatunganije urugendo mu gihugu hagati muri urwo rugendo yari kumwe n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi urwo rugendo rutunganywa rimwe mu mwaka n'akaryo ko ku- kuko abaserukira ibihugu byabo mu burundi batembera mu gihugu hagati kugira babibonere n'amaso yabo uburyo igihugu cyifashe nk'uko ananyamitwe yabivuze abaserukira ibihugu byabo bashoboye bashoboye kugende, kugendera amahinguriro atandukanye nka sosumo isanzwe ihingura isukari bagendera kandi isoko ry'amazi nil mu ntara ya bururi umushikiranganji ananyamitwe yavuze kandi ko havugwa byinshi mu maradiyo no mu vyegeranyo bitandukanye bivuga ku burundi ati urwo rugendo rurabafasha kwibonera n'amaso yabo ko igihugu kigendwa ababirabisha irindi jisho bakavuga ko urwo rugendo leta irutunganya kugira ihuma amaso amakungu bavuga kandi ko leta y'u Burundi igerageza kwemeza abaserukira ibihugu byabo kugi- ku- ko igihugu kiri mu mahoro abo banegura urwo rugendo baka- bagaruka ku cegeranyo ishirahamwe mpuzamakungu riheruka gusohora ku makenga rifise ku bwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi ivyo leta y'u Burundi ivyo leta y'u Burundi irabiheka- irabihakana umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu ananyamitwe avuga ko ivyegeranyo bisohoka ku Burundi ataho bihuriye n'ibiri mu gihugu akagaruka ku makenga ashikirizwa yerekeye ihonyabwoko ko ataho rifatiye kuko ngo leta irimwo amoko yose mwamenya kandi ko mu masaha make aho bukera azoba ari tariki imwe ah, mu kakaro aho uburundi buhimbaza imyaka mirongo itanu n'ine iheze bwikukiye
minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yarayitangaje icyegeranyo gishya ku icuruzwa ry'abantu ku isi yose iki cyegeranyo cyitwa tip mu magambo ahinnye y'icyongereza nk'uko rero iyo minisiteri bivuga ubu bucuruzi buvamo ubucakara gushyingira abantu ku ngufu no gushyira abana mu gisirikare minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko abantu barenga miliyoni makumyabiri bakiri mu bucakara muri iki gihe asobanura ko gutangaza iki cyegeranyo bigamije gukangura abantu ku kibazo cy'ubucuruzi bw'abantu bwinjiriza ababukora amamiliyari y'amadolari buri mwaka ku birebana n'u Burundi tip ivuga ko akaduruvayo ka politiki kamaze umwaka kabaye kahaye icyuho kinini abacuruza abantu u Burundi ngo ni igihugu giturukamo abana bajyanwa gukoreshwa imirimo y'uburetwa n'iy'ibitsina mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu by'amahanga nk'u Rwanda Uganda Kenya Tanzania n'uburasirazuba bwo hagati ku birebana n'u rwanda tip ivuga ko rukomokamo rukaba icyambu kandi rukakira umubare muto w'abakobwa n'abana bakoreshwa imirimo y'uburetwa cyangwa y'igitsina abava mu rwanda bajyanwa hanini muri uganda n'akarere ka afurika y'uburasirazuba mu bihugu bya kure nka emira arab uni malaysia ubushinwa leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi guverinoma y'u rwanda iramagana ibyo tip iruvugaho mu itangazo yari ashyize ahagaragara mu izina rya leta y'u rwanda ambasaderi warwo hano i washington matilde mukantabana aragira ati ibyo tip ivuga ku gihugu cyanjye ntaho bihuriye n'ukuri birirengagiza nkana ibyo u rwanda rukora kugira ngo rurinde abanyarwanda ubucuruzi bw'abantu ahubwo bigamije izindi nyungu za politiki y'imiryango izwi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch uhereye ku cyegeranyo tip urasaba perezida barack obama gutegeka guverinoma zose z'ibihugu bibona inkunga ya gisirikare y'amerika guhagarika gukoresha abana nk'abasirikari ibihugu biri ku rutonde ni birimaniya repubulika iharanira demokarasi ya kongo iraq nigeria u rwanda somaliya sudani y'epfo sudani siriya na yemen mu gihugu cya iraq umwana umwe kuri batanu ni ukuvuga miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu nibo bahitanwa n'ingwano gukomereka cyangwa gushurashuzwa ku nguvu ibyo bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu gisata cyitaho abana unicef nk'uko bivugwa n'userukira unicef muri iraq peter harkins abana bo muri iraq barabangamiwe cyane n'imigwi yitwa y'abitwaje ibigwanisho harkins avuga ko kandi abana benshi banyuruzwa bavuye ku mashure abandi aho baba canke ku mabarabara mu cegeranyo ca nyuma unicef iheruka gusohora kivuga ko muri iyi myaka ibiri n'igice iheze abana bashika ku mirongo itanu ku kwezi banyurujwe bagatwarwa mu ntambara abandi bagashurashuzwa ku nguvu abenshi muri abo bana batwarwa n'umuhari wa leta ya kisilamu hafatwa abana bo mu myaka yose hari n'imigwi y'abagizi ba nabi itwara abana kugira ibonereho gutoza amafaranga abandi bagatwagwa ku mvo za politiki
murakoze bagenzi ku makuru muhejeje kudushikiriza mutugume hafi muze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha munsi wa gatanu uburundi burahimbaza imyaka mirongo itanu n'ine bumaze bwikukiye mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ejo ku munsi wa kane ku iradiyo y'igihugu yagabishije abacigenza nk'abakoroni mu guhonyanga agateka ka bene wabo perezida nkuru nziza yanavuze ko hagiye gushingwa umugwi mu biro byiwe uzohora wakira abarenganywa n'ababatwara mu tuzi canke mu bindi bisata inkuru ya eloge wiri kaneza mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yibukije ko intayo kwikukira itari ishigikiwe n'abarundi bose mu gihe umuganwa rudoviko rwa gasore nabo bari basangira urugamba bashaka ko uburundi bwiganzuye intwaro y'abakoroni hari uwundi muce w'abarundi wari ucuditse n'abakandamiza abarundi utari ukeneye ukwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri perezida nkuru nziza amenyesha ko n'ubu abarundi bene abo bakihari ariko yasezeraniye abatwara ko atagahengwa azobaha na gato n'ubu hari abakibandanya imigambi yabo igayitse yo gucyoza igihugu c'abibarutse badashaka ko abenegihugu bitunganiriza intwaro yabo bonyene tuzirikane ko basokorewe bamaze bati ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro mu burundi hari abantu bacigenza nk'abakoroni mu kurenganya kutitwararika bene wabo kubafata nabi kubajya umutima kubadodobereza kubakuza mu kazi canke kukabatesha mu ngendo yo guhasha iyo nyifato tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe abatotejwe ku kazi no kubarenganura tuzoca tubashikiriza iminsi bazoza barakigwa burindwi ibyo bikorwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bose kubungabunga intayo yo kwikukira abasaba cyane cyane kuyishigikiza ibikorwa by'iterambere yanaboneyeho akaryo ko kwibutsa bimwe mu bibangamiye intayo yo kwikukira umwimbu muke naho uyu mwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu indero mu mashuri iguma itituka ubushomeri ubunebwe kutubahiriza amasaha y'akazi urudandazura rutemewe n'amategeko ugabanuka kw'imfashanyo ziva hanze n'ibindi byongeye igihugu gitezwa imbere na bene co nayo agacamo k'ubumwe karunganira gusa ariko natwe ntitureze amaboko turabandanya gushyira mu ngiro wa mugambi wo kurwanya ubukene guhimiriza urwaruka ngo rwijukire ibikorwa ruri mu mashyirahamwe gukomeza ibikorwa kugira turwanye ubukene n'inzara kandi dushike ku ihangiro ry'ingene igihugu cyacu coba cyifashe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu bize bitubere intango ryo gutegura irindi hangiro ryiza gusumba inyuma y'iryo perezida nkurunziza yanavuze kandi ku migenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu abarundi bahunze nabo yabasabye guhunguka kugira bafashanye na bene wabo kubaka igihugu turashima ko uburundi bubanye neza n'ibihugu bibanyi ndetse n'ibindi bihugu igikenewe kandi cyo kwitwararika ni uko twokubahana n'ibihugu byikukiye tukabana neza kandi twuzuzanya turasubiriye gutera akamo impunzi zataye izabo n'ibyabo kubera ibihuha n'amaremendanya ngo zitahuke zose kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka ubu bakaba bari kumwe natwe mu guhimbaza uwo munsi mukuru wo kwikukira perezida nkurunziza yasabye abarundi kuva hasi bakitunganiza igihugu cyabo kuko ata munyamahanga azoza kubibakorera ahatanga akarorero ko gutunganya ibyerekeye intwaro mu kwitorera ababarongora n'imigambi bashimishije bakayigira iyabo mu kuyishyira mu ngiro yavuze ko iryo banga abarundi badakwiye kuridohoka ko namba ikindi abahamagarira ni ukugendera urukundo rwaranze incungu yo kwikukira umugano wa rudoviko rwa gasore hamwe n'incungu ya demokarasi perezida merikiyo ndadaye eroge wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi rya amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakuriye ibiganiro by'ijwi rya amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi rya amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
tuve mu burundi tuje mu rwanda sentare nkuru y'u rwanda yarateye ivyatsi icipfuzo ca Emmanuel Mbarushimana yuko atabubasha iyo sentare ifise yo kumuburanisha ivyaha vya genocide ibindi kuri iyi nkuru Eric Bagiriubusa atanga icyifuzo cye ku mucamanza kivuga ko u Rwanda rudafite ububasha bwo kumuburanisha ibyaha bya jenoside bwana Mbarushimana yavuze ko kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani u Rwanda rwari rwarifashe ku ngingo ya cyenda y'amasezerano mpuzamahanga areba ikurikirana ry'icyaha cya jenoside yabwiye umucamanza ko kuba u rwanda rwari rwariyambuye ububasha muri icyo gihe mu rwego rw'amategeko bitemewe ko rwamukurikirana ku byaha aregwa biri hagati y'imyaka ya mirongo cyenda na mirongo cyenda na kane ubushinjacyaha busanga kuba mbarushimana avuga ko kwifata k'u rwanda ku masezerano mpuzamahanga y'ikurikirana ry'ibyaha bya jenoside kwaravuyeho mu bihumbi bibiri n'umunani byamuha amahirwe yo kutamukurikirana nta shingiro bifite byateye umucamanza bwana antoine muhima kwiherera maze agaruka atera utwatsi ubusabe bwa mbarushimana yavuze ko ubusabe bw'uregwa nta shingiro bufite kuko naho u rwanda rwigeze rugaragaza ko rutazakurikirana icyaha cya jenoside ahita ategeka ko urubanza rukomeza uko bisanzwe n'icyemezo bwana mbarushimana yajuririye igitaraganya avuga ko kibangamiye uburenganzira bwe bwo kwiregura yasabye ko ubujurire bwe bwagira uruhare rwo guhagarikisha urubanza kugeza igihe hafatwa icyemezo ndakuka gitomora niba inkiko zo mu rwanda zifite cyangwa zibuze ububasha bwo kumukurikiranaho ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha kuri iyi ngingo nabo bwavuze ko ubusabe bw'uwo bahanganye butabuza urubanza gukomeza nyuma y'umwiherero w'akanya gato umucamanza yavuze ko ubu busabe nabwo nta shingiro bufite abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza jean claude shoshi bizimana na christophe twagirayezu bakomeje gusobanura ibirego bya mbarushimana ubushinjacyaha burega mbarushimana ko yagize uruhare rutaziguye mu gukora jenoside baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza uburyo ibyaha bumurega yabikozemo aba banyamategeko babwiye umucamanza ko amakuru bakuye muri rubanda aho uregwa yari atuye atabumvisha aho ubushinjacyaha buhera burega mbarushimana ko yakoze jenoside kubera urwango yari afitiye abatutsi baravuga ko mbarushimana uregwa kwanga abatutsi ubwo yashakanye n'umugore w'umututsikazi bityo ku bw'abo banyamategeko nta waba yanga ubwoko ngo abushakemo baravuguruza ubushinjacyaha bavuga kandi ko mu gihe cya jenoside nta myanya y'ubutegetsi uregwa yarimo ngo ahereho yajya mu murongo mubi mu rwego rwo kuyisigasira ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko mbarushimana yari umugenzuzi w'amashuri muri komine muganza mu gihe bumuregama ibyaha bya jenoside ku cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside w'abanyamategeko babwiye babwiye umucamanza ko bidashoboka ko umuntu umwe yaregwa mu gukora icyaha ashinjwamo kuba agatozi baravuga ko aho ubushinjacyaha burega mbarushimana gukora jenoside ari naho bumurega ko yabaye icyitso cy'abakoze jenoside mu bihe bimwe barasobanura ko amategeko avuga ko uregwa iki cyaha agomba kuba ari icyitso cy'undi muntu bakibaza niba mbarushimana uregwa gukora jenoside icyarimwe n'ubufatanyacyaha muri jenoside yaba yarabaye icyitso cyewe ubwe Maître Shoshi yitanzeho urugero yafatiye ku byo Mbarushimana aregwa arabaza ati tuvuga ari ngewe bavuga ko nakoze jenoside nkashishikariza abandi umugambi wo gukora jenoside bivuze ko uwaza muri uwo mugambi yaba yarinjiye mu mugambi wanjye kandi ibyo ntibishoboka nimpa ko urukiko ruzasuzuma mu ica ry'urubanza emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bamukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari komine muganza mu karere ka gisagara y'ubu mu ntara y'amajyepfo uyu mugabo igihugu cya denmark cyamwohereje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuburanira mu rwanda ibi byaha atemera bemera akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda ubushikiranganji bwerekeye amagara y'abantu kuri uyu wa kane bwatanguje porogaramu yo gutanga imiti y'abanduye umugera wa sida hatarindiriye ko ibitigiri by'abasirikare barinda umubiri bigabanuka asumta kaboyi i kigali aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyi gahunda itangira kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi itangiranye n'abantu bagera ku bihumbi cumi na birindwi babana n'ubwandu bwa virusi itera sida batari bemerewe gufata imiti igabanya ubukana bwa sida mbere iyi gahunda igamije kuzajya ihita itangiza ako kanya umuntu wese wapimwe agasanganwa ubwandu bwa virusi itera sida batagombye gutegereza igabanuka ry'abasirikare b'umubiri we kubahiriza iyi gahunda ni icyifuzo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mbere y'uko iyi gahunda itangira mu rwanda ubusanzwe wamaraga gupimwa bagasanga yaranduye virusi itera sida yategerezaga ko umubare w'abasirikare be ugabanuka ukagera kuri magana atanu kugira ngo yemererwe gutangizwa imiti igabanya ubukana bwa sida icyemezo cyo gutangiza umuntu wese wasanganywe virusi itera sida imiti ako kanya cyashimishije cyane abagize ishyirahamwe ry'ababana n'ubwandu bwa sida mu rwanda madamu muneza siriviya akuriye iri shyirahamwe urugaga nyarwanda rw'abana virusi itera sida rurashimira uruhare runini leta y'u rwanda itahwemye gukora kugira ngo hagabanuke impfu nyinshi zaterwaga no kutabona imiti igabanya ubukana ubu uyu munsi tuvugiraho ikaba iboneka ku mavuriro yegereye abaturage aba bana virusi itera sida bafata imiti neza bigatuma babasha kuva mu bwigunge n'ubwihebe bakagarura icyizere cy'ubuzima dr sabin sanzimana umuyobozi ushinzwe kurwanya sida muri minisiteri y'ubuzima yavuze ko gahunda yo guha imiti aba bana ubwandu bwa sida uko yari isanzwe bitafashaga benshi cyane kuko hari n'abashoboraga gupfa bataragera ku rwego rwo gufata imiti uyu muganga asobanura ko iyo abantu benshi batari ku miti umubare wa virusi nyinshi ziba ziri mu mubiri w'umuntu bigatuma yanduza cyane kuruta ufata imiti yasobanuye ko umuntu wanduye iyo atari ku miti aba afite miliyoni miliyoni icumi za virusi zigendagenda mu maraso ye aramutse agize uwo bakorana imibonano mpuzabitsina idakingiye uwo muntu yanduza cyane kuruta uri ku miti iyi gahunda ije nyuma y'aho inzobere mu buvuzi ziherutse gushyira ahagaragara ubushakashatsi buvuga ko gufata neza imiti igabanya ubukana bwa sida hakiri kare bituma umurwayi amara igihe kirekire ku isi ubushobozi bw'umuntu uri ku miti bwo kwanduza bugabanuka mirongo icyenda na gatandatu ku ijana iyo afata imiti ye neza iba ariko dr sabin sanzimana avuga ko atari impamvu ibonetse yo kwirara ngo ni uko imiti yabonetse ko ahubwo minisiteri y'ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakwiye gukomeza gushyiraho imbaraga mu bukangurambaga bemenyesha abantu bubi bw'indwara ya sida ndabona ari urugamba tuzafatanya ahubwo mu gutanga amakuru kuko nka kera agakingirizo kaza ibyo byaravuzwe ubwo agakingirizo kaje noneho sida igiye guca ibintu ariko siko byagenze ahubwo kafashije mu kugabanya icyorezo cya sida n'iyi miti rero kuba igiye guhabwa abantu kare hari ubutumwa buzagendana nayo tuzashyiramo imbaraga cyane kugira ngo abantu basobanukirwe ko izindi gahunda zo kwirinda virusi itera sida zitagiye ku ruhande ahubwo iyi ari inyongera minisiteri y'ubuzima isobanura ko umubare w'abafataga imiti igabanya ubukana bwa sida mbere yageraga ku bihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri na magana ane mirongo inani na batandatu none ubu hakaba hiyongereho abantu bagera ku bihumbi cumi na birindwi mu rwanda hose abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo inani bakaba bagiye kujya bafata imiti igabanya ubukana bwa sida ibarura ryakozwe mu myaka icumi ishize rigaragaza ko abanyarwanda bangana n'ibihumbi magana abiri na cumi aribo babana na virusi itera sida muri bo abagera ku bihumbi ijana na mirongo inani nibo bagiye kujya bafata imiti uko bikwiriye ni ukuvuga ko hari abanyarwanda bagera ku bihumbi mirongo itatu badafata imiti ndetse bashobora kuba batanazi yuko babana na virusi itera sida minisiteri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka abantu bagera ku bihumbi bitanu mu rwanda bahitanwa n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika tubibashikiriza buri munsi kuri fm mu burundi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabibye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro murisanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefoni ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ryerekeye imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
muri iki gihe abantu bangana miliyoni mirongo itandatu ku isi hose barataye izabo canke n'impunzi bamwe bataye ingo zabo bahunga ubwicanyi abandi nabo bahunze inzara canke ivyaduka amakuba abanyagihugu babayemwo muri myaka araruta amakuba abantu babonye inyuma y'ingwano y'isi yose igira kabiri intureka zituma abasivile bata ingo zabo zigeramira cane cane abana kuko izo ntureka zonona bimwe mu bintu bituma abana bakura neza kandi bakarisha ubwenge byongeye abana bangajwe n'intureka zibera mu bihugu byabo ntibigeze bashyirwa ku rutonde rw'abakeneye kubandanya amashuri ibyo nabyo bigashobora gutuma akazoza keza kurwaruka isinzi kageramirwa muri iki gihe uruhagarara hamwe n'intureka bimara igihe kirekire aho usanga imiryango ita ingo zabo mu kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri abana bashobora kumara ubuzima bwabo bwose bw'abana batagiye mu ishuri ibyo nabyo bikaba bivuga ko abana isinzi bakura badafise ubumenyi busanzwe bushobora gutuma bagirira akamaro igihugu cyabo hamwe n'imihana babamwo nk'uko umutetsi mu biro vya leta ya amerika bijejwe iterambere vyitaho igisata c'indero n'inyigisho evelyn rodriguez perez yavyanditse mu minsi iheze muri iki gihe abana miliyoni mirongo irindwi na zitanu bafise imyaka iri hagati y'itatu na cumi n'umunani mu bihugu mirongo itatu na bitanu barakeneye imfashanyo yihutirwa mu vyerekeye indero n'inyigisho ni naco gituma leta ya amerika itanga umugambi mushasha wo gufasha urwaruka ruri mu bihugu biri mu ngwano kugira ngo rushobore kubandanya kuronka inyigisho muri iki gihe ibiro vya departement ya leta ya amerika biriko birakorana n'ishirahamwe ritanga inyigisho ribicishije mu buhinga bwa none bikaba rero byaratanguje umugambi wo kwigisha abana b'impunzi no kubaha ubumenyi buzobatuma bashobora kuba abanyakazi ubwo bumenyi bakazobwigira mu vyigwa vyatekanijwe gutangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi ibiro vya ambasade ya amerika mu bihugu bitandukanye bizokorana n'amashirahamwe adahanira inyungu akorera muri ivyo bihugu kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa abanyeshure bishikiye mu bibanza vyo kwigiramwo ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho ibibondo UNICEF vyaratanguje umugambi witiriwe Education Cannot Wait Fund ni ukuvuga ikigega kizoha akaryo urwaruka ko kwiga urwaruka rutabanje kurindira ngo intureka yatumye ruhunga ngo ibanze irangire uyu mugambi watangujwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'ukwezi kwa gatanu uzatuma abana babandanya kuja mu ishure no mu bihe vy'amakuba umugambi nyamukuru ni ukubaka amashure ashobora gukoreshwa mu bihe vy'amakuba akaba kandi amashuri abana bashobora kubandanirizamu inyigisho no mu myaka izokurikira ikigega kizofasha mu kurangura uyu mugambi n'ikigega kizohabwa umutahe n'amakungu amashyirahamwe y'abikorera utwabo hamwe n'amashyirahamwe y'amaleta uyu mugambi education cannot wait ushobora gutanga uburyo bwo guca inzira y'iterambere biciye mu ndero n'inyigisho nk'uko umuyobozi w'ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika bijejwe iterambere usaid gail smith abivuga leta zunze ubumwe za amerika ziramaze gutanga imfashanyo ya mbere ingana n'amadolari mirongo ibiri azokoreshwa muri uyu mugambi wo kwigisha urwaruka ruri muri urwo rwego leta zunze ubumwe za amerika zirateye akamu ibihugu byo ku isi bicuditse kabisaba kwitabira no gushyigikira uyu mugambi wo kugarukira abo bana bakeneye kubandanya kwiga
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha ariko mbere yaho reka bagenzi bacu bagaruke batubwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu mu burundi aranyamitwe ejo yaratunganije urugendo mu gihugu hagati ari kumwe n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi nk'uko yabivuze abaserukira ibihugu byabo bashoboye kugendera amahinguriro atandukanye nka sosumo isanzwe ihingura isukari baragendera kandi isoko ry'amazi nile mu ntara ya bururi ati urwo rugendo rurabafasha kwibonera n'amaso yabo uko igihugu kigendwa urwo rugendo rutunganywa rimwe mu mwaka ababirabishira indi jisho bakavuga ko urwo rugendo leta irutunganya kugira ihuma amaso amakungu mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa leta zunze ubumwe za amerika bwaraye butangaje icegeranyo gishasha ku rudandazwa rw'abantu ku isi yose cyitwa tipe mupfunyapfunyo ku byerekeye uburundi tipe ivuga ko mu ingorane za politike zimaze umwaka zabahaye zahaye akaryo kanini abadandaza abantu uburundi ni igihugu kivamwo abana bajyanwa gukoreshwa ibikorwa by'inguvu gushurashuzwa ku nguvu haba mu gihugu hagati no mu mahanga nk'u rwanda uganda kenya tanzania n'ahandi ku byerekeye u rwanda tipe ivuga ko abaruvanwamwo bajyanwa ahanini muri uganda n'akarere ka afurika y'ubuseruko mu bihugu bya kure nka Emirates Arabs Unis malaziya ubushinwa leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi ibyo leta y'u rwanda ikabihakana mu gihugu cy'uburundi tugarutse mu gihugu cya iraq nako murantunge umwana umwe kuri batanu ni ukuvuga abana bashika ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu nibo bahitanwa n'ingwano gukomereka canke gushurashuzwa ku nguvu ivyo bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisata citaho abana unicef abenshi muri abo bana batwarwa n'umuhari wa leta ya kisilamu hafatwa abana bo mu myaka yose hari n'imigwi y'abagizi ba nabi itwara abana kugira ibonereho gutoza amafaranga abandi bagatwarwa ku mvo za politike mu cegeranyo cashizweho cashizwe ahabona n'ishyirahamwe rya onu unicef ivuga ko kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abana bashika ku miliyoni n'igice bamaze guhunga akatari gake bitewe n'ubwo bubisha ayo niyo makuru mu mpfunyapfunyo twabashikirije muri aya makuru mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha tuboneye akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tugashimira na innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na oriane itanga ishaka amakuru nayo avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na thomas kamirindi na rosine munezero mwakoze kudutega amatwi mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.